mubandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda dusamiranira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose abari uganda mu karere ka kisoro namwebwe muratwumva tankumanzi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ku isi hose turi live kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adresi ya instagram yacu youtube na facebook ni voa radio yacu ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na joe diane nini nahazwe
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
navyuwe n'abasivile bariko bafatikanya n'abapolisi mu kurunda ibiziga vya bamwe mu bishwe mu muduga numvise uvuga ngo ubu araremereye cane ngiye kurunguruka nasanze ubavuga ko yararemereye ari musaza wanje nakunda yitwa alain yarafise imyaka cumi n'itatu muri uwo mwanya sinarinzi niba hari abandi bo mu muryango wanje baba barokotse ariko papa mariya alain na parufe bo nari nabonye ko babishe negeye mbere umwe mu bari mu muduga numvise abwira umushoferi ati tumuhohoshe uwo mushoferi yanka ko banyica avuga ngo ndi se babiri sinokwica uyu mwana yarinze akirira ngaha ayo ni amwe mu majambo ari mu gitabo la cicatrice umupfasoni lidia ininahazwe sentamo aheruka gusohora agaruka hanini ku mahano be na mama wiwe co kimwe na musaza wiwe umwe rudende barokokanye baciyemo mu rwimo rwo mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu mu burundi ico gihe madamu lidia yari afise imyaka icenda yarokotse ku gihamana ariko agira agahinda kenshi kamubujije gukomeza abaho yisanzuye nk'abandi bana bangana yarokokanye igikomere c'aho yatemwe ku mutwe ako gahinda yari afise kamutuma kugihisha rimwe na rimwe akanicuza igituma atavutse mu bwoko butari ubw'abatutsi urwo rwimo rwamutwaye abaryango biwe barimwo se yaribura amatari w'intara ya karusi mu burundi na basaza biwe babiri barimwo umwe yamupfiriye iruhande rwamutumye ahungira mu bihugu bitandukanye birimo u rwanda tanzania repubulika ya demokarasi ya kongo n'ububirigi imbere y'uko aza kubaha muri amerika mu gisagara ca atlanta co muri leta georgia ibihugu vyinshi muri ivyo yahungiyemwo ntiyigeze abitekanirwamwo muri kongo yahaboneye amakuba arimwo ukuzira ubwoko bw'abatutsi yavutsemwo muri tanzaniya bimugendekera uko mu rwanda naho ahahurira n'abatatahura igituma yegera ubwoko bwamukomerekeje ku mutima no ku mubiri n'ubwo batahura agahinda yari afise muri muri isanga y'uno munsi twamubatumiriye ngo adusangize urwo rugendo rukarishe yaciyemwo kandi yishure ku bibazo vy'abakunzi b'ijwi rya amerika harimwo abamaze gusoma la cicatrice risigura inkovu canke abifuza kuyisoma madama lidia ininahazwe sentamo ikaze ku ijwi rya amerika kandi mwakoze kuduha akanya kugira ngo dushobore kuyaga ku gitabo canyu la cicatrice muherutse kwandikwa kigasohorwa na edition iwacu murakoze cyane diane ndanezerewe cyane nanjye kuba turiko turaganira muri uyu mwanya ego kandi ukomere cyane igitabo cawe naragisomye harimo byinshi umuntu agiyemo yumva ko ari inkuru yakubaye ko vyagushikiye bitoroshe kuvuga ariko la cicatrice waciyumviriye gute ko cosoka mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe inyuma y'imyaka irenga mirongo ibiri uciye mu makuba angana gutyo ga lydia Um, kwiyumvira gusohora igitabo ni ibintu nigeze niyumvira kuko sinashaka ibyo nabayemo kongera kubisubiramo Eh, zari inkuru ziremereye zimvuna ku buryo rimwe na rimwe niyo nicara nkumva biragarutse muri jewe Eh, no mu gitabo narabivuze i- i- ijambo ryaguma risubiramo ryavuga ngo stop stop stop pasa Ntubi- ibyo ntubyiyumvire ntubyiyumvire Eh, ifareko ndabihagarika igituma gikomeye cyane cyatumye yandika maze kubona ko nabyaye nkabona na musaza wanjye nasigaranye nawe abyaye kubera ko nakuze numva ko ntaza- ntazabaho imyaka myinshi ku buryo na- nabona abana numvaga ko nshobora gupfa umwanya wose nari niteze numvaga ko urupfu tugendana ko nshobora gupfa igihe icyo ari cyo cyose mbonye mbyaye rero nza gusanga iswaha yanjye inkuru twabayemo nti- nti- nti- nti- ntizajyana nanjye donc hari abazasigara bazasigara abazaba ari abuzukuru ba sena manglebert abazaba barankomotseho donc bazifuza kumenya uko byagenze hanyuma ngira imana ngira umukorege twakorana niwe yambaza nako ntangura igitabo mvuga ukuntu yambajije ambaza ati mbega wowe urazi ko abantu eh, iyo umuntu- iyo atari umurundi cyangwa umunyarwanda biraborohera kubaza ibintu kuko nti- ntibaba bazi mahiyarite tubamo ati none wowe uri umurundi uri umunyarwanda ndamubwira nti igenda byose ndi umurundi ndi umunyarwandakazi ati none uri umuhutu cyangwa uri umututsi deje icyo kibazo nta murundi upfa kukikubaza cyangwa umunyarwanda akenshi ubu usanga ari tabu ambajije gutyo ronca ngira amatsiko yo gushaka kumenya icyo azi ku bahutu n'abatutsi namwe yatinze ko hari ubwoko bw'abantu babi bica abandi bica abandi n'ubundi bw'abantu beza ariko sinzi kubatandukanya cyane mu byo kumusigurira rero muri make arambwira ati none kuki utokwana iki gitabo ndambwira ni nta sinoshobora kwandika ibyo bintu arambwira ati nyamara ati bitekerezeho nuko rero icyumviro cyaje maze kubyiyumvira kuko mama yahoraga ambwira kenshi avuga ati genda nifuza kuzandika ibyatubayeho ariko izo nkuru zo zo kumbwira ngo kwandika nkavuga nti imana yanjye ambabarire ntazambwira ngo ndamufashe kubyandika kuko sinshaka gusubira muri bijya bintu nuko natanguye tudusoma ngenda nandika paje ku yindi bitanyoroheye ariko nsanga nabyanditse ariko no mu byampfushije kwandika si ukubera gusiga gusiga histoire ku bana bacu nashakaga no gu- no gushyira ukuri ku izina rya senamon robert ryambitswe icyeyi Eh, abantu bakamwita umwicanyi bakavuga ko ya- yateguye ubwicanyi bw'abatutsi ndetse hari n'abandi bataramuzi ariko bagiye bumva inkuru bazihererekanya ari ibihuha umuntu wese yakumva iryo zina akavuga ngo iryo zina ndarizi ngo uyu muntu ngo yakoze iki ariko nta n'umwe yigeze yumva version yacu tuvuga twe twari kumwe twe twabonye apfa twe twabonye bamwica kuko hari na benshi batari bazi ko yapfiriye mu kirere bazi ko yapfuye ngo yagiye kwica abandi numvaga nshaka gushiraho ico kintu nkavuga nti niba ngomba no kubaho n'iminsi nsigaranye reka nsige ndanze justice pour mon père kuri papa wanje iryo zina bamenye uko byagenze kuko abenshi n'abatazi ukuri abazi ukuri ni abamwishe kandi bo bashatse kugira ngo bakunyegeze ntibazabimenye ariko abenshi n'abatari bazi ukuri bavuga ati mbega biba byaragenze gute kandi badatinyuka kuza kukubaza kuko batinya kugusubiza muri aya mateka yakubabaje abo rero nibo nashaka kubwira mbwira abo bashaka kumenya ukuri ariko nshaka no kubwira n'abana banje n'abandi bana b'u Burundi ndetse n'ab'isi yose kugira ngo abantu twirinde kugera aho twageze twirinde kugera aho abantu baba ibikoko bakica abandi bitewe n'uko umuntu atiyumvira kimwe nabo cyangwa bitewe n'uko umuntu babona atameze nkabo icyo nicyo nashaka gufeza pasi muri message mais aussi iya icyanyuma kandi gikomeye nacyo nashaka kugira ngo icyo gitabo ndacandike nashaka kugira ngo abantu bumve ko icyiza kitaheze I- iki- ibintu byiza biracariho abantu beza baracariho abashinga ntahe baracariho abantu b'ukuri kubera ko usanga iyo umuntu yumvise nka histoire ibabaje hari nk'abantu benshi batangiye gusoma igitabo cyane bakambwira ati nagitanga ariko j- nta nta force yo kwibandanya birababaje nkambwira ntibandanye ndashaka yuko ubandanye kugira ngo ubone yuko si bibi gusa twahuye nabyo mu bazosoma igitabo bazobona yuko ntigeze nandika izina ry'umuntu watugiriye nabi nta muntu n'umwe yishe nigeze nandika izina ryiwe si uko ntabazi ndabazi twaranahura ndabazi rwose ariko nashaka kugira ngo umuntu yarangiza gusoma igitabo ibintu bimusigara mu mutwe aba ari amazina y'abagize neza yibuke ba nkurikiye martin yibuke ba kararuza yibuke ba nyangoma yibuke ba rucunga gaspar n'abandi benshi nagiye nandika bagiye batugira neza baduhaye urukundo bemeye rimwe na rimwe ku- kuba ba- bashobora no gupfa kugira ngo basohore ubuzima bwacu numvaga ko abo bantu bakwiye guhabwa icyubahiro naho batakiriho abenshi ariko famiye zabo bazizirikane icyiza kiganze ntihagire umuntu azajya yumva ko yaciye mu makuba ahora avuga ngo hajya bangire nabi umuntu neza gusoma igitabo avuga ati mbega bajya bamenja ntubagira gute baragire n'ababa bantu oya ahubwo aheza avuga ati mbe bajya bashinga nabi bari abantu bakoze ibyiza nka famiye rukere cyangwa n'abandi bagiye bakora bijya bintu uri- uriya mutima twawukurayo ni gute twomera nkabo mu makuba tukagaragara nk'abantu beza tugakora icyiza mu gihe abantu bose babaye ibikoko nashaka kuhanda homaje icyiza kandi kumvisha ko mu barundi naho abantu babaye babi hariho abantu beza kandi abantu baracariho
Yego, ah, madamu lidia imbere ko tugaruka ku mutwe w'ico gitabo witwa la cicatrice ni ukuvuga inkovu reka tubanze tugire aho nyene uvuga ati nashaka yuko iciza gitsinda bakamenya bati eh, kanaka kararuza aba abasoma igitabo barazi niwe yabafashije kugira ngo mushobore kuva ikarusi mushika i bujumbura igihe vyari bigoye cane ko muhava ariko muri ico gitabo nyene hariho ahantu ugenda ukavuga ati haragezaho numva no kwihora numva umenga noja nanje mu mirwi igwana nkaje nk'umukobwa nkahorera data nkahorera abo tuvukana ubwo rugendo waciyemo kugira ushika uvuga ati reka ibi byo kubabara ndabireke ahubwo nyabuna mbanze nsimbataze urwo rukundo byarakugoye kugira ngo uze gushika ngaho garirya wagwanye urugendo ingwani ingana gute kugira aho uvuga ati ibyo naciyemo byose ndabibya- ndabibyaza urukundo nshire ahabona abakoze iciza abankoreye nabi ndabihorere byagufasha umwanya ungana gute uca mu mu bimeze gute
byafashe nagize imana ko ibyo byiyumviro nabigize kugeza ku myaka bagera kuri cumi n'ine biratangaje kubona umwana w'imyaka cumi n'itatu cumi n'ibiri ashobora kuba afite ibyiyumviro bibi yiyumvira kuzokwihora numvaga nzihora kandi nkuko ndabyandika sinumvaga ko nzihora nkajya nkajya kwica abantu banyiciye numvaga ashaka kubicira abana kuko numvaga ko aricyo kintu cyonyine kibabaza bakumva agahinda bateye mama bakumva ukuntu ibabaza ko numvaga nisha abo bantu abo bana bazava baba imfubyi nkanje nabo basure basufure nkanje kandi numva ntashaka umwana ko iyo sufure numva nobica ariko urupfu rutameze nk'urw'abanyiciye abanje ku buryo badasufwa sinzi ukuntu niyumviraga nobikora ariko urumva ni ibitekerezo by'umwana yahuye n'ibyo bintu ashaka kwihora kuko ari ari- ariyo nzira yonyine yumva yahanda justice ariyo bapfuye hanyuma rero ndabisigura mu gitabo ikintu cyatumye mpinduka kuri iyo etape ku myaka cumi n'ine ni uko naje mu bintu byo gusenga biramfasha ngira kwizera nizera imana nizera daboro nk'imana kuko bari bayiyumvishije bambwira ngo ni imana nziza ngo ikunda yuzuye urukundo hanyuma ikindi ngo ni imana idapfa icyo kintu cyo kudapfa nicyo cyankuruye kuko nabuze nti ni imana imeze nka papa kandi iri eterineri itazokwigera ipfa kuko papa narabonye ko yapfuye abankunda barapfa ariko yo ntizapfa kandi irankunda niha kuyegera njya mu byo gusoma bibure cyane n- njya mu by'ijambo ry'imana nda- ndabyakira nda- nda- ndabyambahasa n- n'umutima w'umwana na inosanse mfite n'ako gahinda no kumva naratawe no kumva nta n'uwa- nta n'awankunze nta n'ubwoko novuga ngo bwankunze hanyuma muri ibyo numva numva ikintu muri jyewe ngira introspection numva ikintu kirambwira ati none iyaba wowe wari muri mu ruhande ufite ubushobozi bwo kuba wakwihora ubu ntiwarishe benshi ndavuga ni nibyo ngo narabamaze niba warabamaze rero menya yuko hari n'abaje kwica iwanyu nabo bari barabeshwe baje bazi ko baje kwihora bo ntibagize amahirwe yo kubona umwanya wo kudashobora kubikora kugira ngo ba- ba- biyumvire nkawe bo bababwiye muri ako kanya kuko ndabisigura yuko abantu baje kwica baje bavuga ngo angeberisha abana bari bari muri lise uhiga ngo yabishe bose ngo yabamaze nibatanze itegeko kandi abo bana baciye bagaruka bamwishe bandwezi mahazi abana bose baratashe kandi harimo bishe ariko urumva nk'umuntu w'umunyagihugu bateyemo yuko afise abana bari ba- biga nawe ni umubyeyi bamubwiye yuko abana biwe babishe ubundi ikintu cya mbere akuba ni ukwihora nk'uko nanjye nahise kwihora akaza akica uwo muntu yabishe kandi nawe akamwicira abana kuko nawe yabishe abiwe ndavuga nti nanjye yongera ubushobozi mba narabikoze ariko sinabikoze Mm. Nico gituma Galidia muri ico gitabo cawe sindiko ndibuka neza igipa uh, urupapuro nimba ari mu ntango canke hagati ariko uko biri kose waravyanditse uravuga ati iyo umwana aciye mu vyo uh, wise muri ico gitabo wavuze gukomereka uh, ashobora kuba mm. acteur d'horreur nuko nyene wabivuze atashobora kuba mm -hmm. acteur yeah. d'horreur naho wafatiye mu kwemeza yuko umwana iyo aciye mu bintu vyinshi bibi uh, muri kazoza kiwe batamurabiye hagufi ashobora uh, nawe nyene kuzokwisanga ariko arakora ibibi vyinshi atazi gituma
ego umwana arashobora kuba muri ekisitame zibiri mm -hmm. arashobora kuba umuntu akora icyo kibi kuko arico yabonye mm -hmm. kandi ashaka kwihora nk'uko mm -hmm. yaba le contraire kugira ngo aharanire kutazigira agikora ariko nibyo nsigura arafanga je pense muri conclusion n'umvuga nti ama, ama les blessures umuntu agira akiri muto ziragora gukira ziragora ni ikintu kuko urumva ni mu gihugu uriko urakura utari ukwiye kubona ibyo wabonye ni ibintu n'umuntu mukuru atakwiye kubona ariko kubibona uri umwana monde ibihindutse uba ubonye ibintu bidakwiye kubonwa n'umuntu kandi ukabibona mu myaka wari urakura ufise inosansi urumva ni ukuvuga ngo inosansi yawe iraheze umuntu atarabiye hafi rero atagize atagize apfuye ngo agire ankadoma nziza nk'uko ugena agize imana akagira mama w'umuntu ababarira fasima kandi agerageza kunyereka urukundo no kuguma anyereka ko icyiza gihari aguma ashigikira cyane abantu batugire neza akabaramutsa akaguma arizo resitora nsubiramo kurusha abagize nabi sinzi kuko mba narabaye ese yo kumba narabaye uwundi muntu mubi kandi mba mba petete ubu nkora ibintu bibi gusa
hanyuma rero ngarutse kuri ca kibazo nari nakubwiye c'umutwe w'igitabo ugira ngo la cicatrice wabivuze mu ntango uvuga ati ni umugenzi wanje uwo mugenzi arafise izina mu gitabo abagisomye abazogisoma muzomusangamo yitwa jana uyo mujana umugenzi wawe mwanakorana yatanguye akubaza ati uri umuhutu kazi canke uri umututsi kazi la cicatrice kugira ngo ico gitabo ucite gutyo cavuye mu mizi y'ico kibazo yakuba bakubajije canke cavuye kuri ya nkovu ugendana mu mutwe yaho bagutemye uh, umupangaga Lydia abo kugira ngo yitwe cicatrice au départ sinayo titre nari nashizemo nari nari navuze gusa nari natanze histoire yanje ntandika ubuhamya ndabwandika bwose uko byagenze ariko nsanga mu buhamya uko mvuga ndiko ndatanga yakute ntashaka kuvuga ya ntahene narahishe muri yewe ya mateka ntashaka kwibuka ayo mateka agahurizwa na ya nkovu nayo mpisha kuko iyo iyo nkovu abantu bayibona ikintu cya mbere bamaza ngo ngo mbe wabaye iki ngo mbe ni agisida abantu utubazo tw'abantu urabaza hari igihe abantu babana amaraduha rimwe na rimwe bagakoza ibibazo gutya ngo niba baragutemye ngo ngo niba bande bagutemye urumva icyo kibazo sinashaka guhura naco naca ndayinyegeza nkashiraho ikintu bakagira ngo ni n'agasire rimwe na rimwe bakagira ngo ni nk'akarongo nicishirije amutwe urumva no kubona naramaze kwihevera mu byo nanditse nkerekana ya kote nashaka kunyegeza naravuze no ku gitabo kuri couverture ifo ko nshirako n'ifoto yerekana cya kintu ahora nyigeza ariko uno munsi nashize ahabona rero icyo kintu ubona ukibona ifoto nta kindi ubona iyo nkovu iyo titre rero na antoine yayinkopoje kuko nari nashatse kwita ukundi nsanga iyo titre niyo iri simple kandi isigura ibintu byose inkovu uko umuntu abona kandi ni inkovu tubona ku maso ariko hari n'inkovu zo ku mutima umuntu atabona uri urere mama ora mwiza wanje ora uhendahende ndagukoze rirenge ora se nshuti yange Lydia reka tuvuge ko uyu Antoine uvuga ari Antoine Kaburahe wo mu kinyamakuru Iwacu Iwacu edition akari yo yasohoye igitabo cawe La Cicatrice turafise rero abatari bake harimo abamaze gusoma igitabo harimo abifuza kugisoma bafise utubazo bashaka kubaza n'intererano nkumbure turahera kuri uh, Richard Gashira hamwe ari muri Canada Ottawa Richard mwiriwe ngaho Canada mwiriwe neza murakomeye mwiriwe Lydia mwiriwe neza nshaka gashirahamwe rishaho uri mu bamaze gusoma kino gitabo la cicatrice ca madame lydia akabazo kanyu canke intererano
akabazo ka mbere nashaka kubaza lydia ni jana yasoma igitabo nashaka kugushimira kuko kugira uronke inguvu zo kwandika gufata umwanya wawe ukandika kiriya gitabo birakeneye ingufu none ndashaka kugushimira kugufelicita ko ni kuraje idasanzwe kubikora none ndashaka kubaza none iyo kuraje uwayikuye he byagenze gute kugira imyaka n'imyaka iheze gute jewe ubunye harageze ko nandika ikiri ku mutima iyo kuraje uwayikuye he ego urakoze cyane ku kibazo kandi urakoze ku konfesita kuhaje nayikuye ngira nibyo nari nasiguye tugitangura nayikuye mu ko imyaka yose namaze bijya bimaze kuba byangora ndetse twaciyemo numva ko nshobora gupfa umwanya wose sinashobora kumva sinashobora kwiporojeta kure ngo numve ko nshobora kumara imyaka nicare nk'abandi bana ngo mvuge ngo ninagira imyaka mirongo itatu nzokora ikindi nagira imyaka mirongo ibiri ngire de heve ntabwo nari mfite numva ko nshobora gupfa umwanya wose hanyuma mbonye mbayeho mbona ndakuze ndabyaye ndavuga ntibyaye birashoboka bwa bundi ni napfa isoni yanjye ntizaba iheze hari abana bazasigara hari abantu bazasigara bazanyitirirwa hari abana bazasigara bazaba ari ubuzukuru ba papa ndavuga ni ku bwabo ifoko ngira icyo nsiga ifoko ndabasigurira uko ibintu byagenze kuhaje odepa nibo bayinteye kubona ko finalwa narabayeho nari nzi ko ndoba none nabayeho niba nabayeho rero ngira icyo mvuze merci ikindi kibazo nashaka kubaza urabona twese turafise turafise de relation turafise abavyeyi turafise abavukanyi turafise abana umuntu wese muri twese iyo ufise umuntu ukunda umubonamo ivyiza gusa navu mfata nabi ngo ndiko ndagira une agression mu gitabo cawe kirefleta histoire yabaye muri province karusi la province karusi vyahabereye ya beaucoup de version hari avuga ivyabaye ko vyabaye kunuko abandi bakavuga ko vyabaye kunuko wewe version yawe nimba mu vyo wavuze hariho ibintu wibaza yuko uzotanga imaje mbi ya papa wawe mm. eske ivyo bintu bihari wari gushobora kuvyandika mu gitabo wari kuronka iyo kuhaje kuvyandika sijambo uvuga uti ati ari ikintu bavuze kuri papa kimeze uku nuku nuku nuku iki kintu sinzi ko ico cyangwa ko atari ico mugabo kubera kubera mbona umengo baza kuvuga papa gukuku iki je prefere kugisimba kutagishika kuko ari kutagishingamirako ese ibintu warabyiyumviriye kurandika eh urakoze cyane kubw'icyo kibazo abantu benshi bakunda kuvuga ngo iyo umuntu ari uwawe ngo nta kibi umubona ko sinemeranywa nabo kuko ndashobora kuvuga n'umuntu tuvukana nkavuga nti umuntu akaza akambwira ati yakoze ndabwira ndabizi ko ameze gutya ndabizi ko ashobora kuba agira ishavu ndabizi ko ashobora kuba avuga nabi ariko ndazi n'ibyiza byiwe sibyo kuvuga ngo papa ngo hariho verisiyo ngo iyo haramuka habayeho nka verisiyo mbi ngo nari kuyivuga nibaza yuko kugira ngo ufashe abantu gukira ni nacyo nifuriza n'abakoze ibi ni uko umuntu yerekana serivisi ziwe kuko nanjye ndibaza ko izanjye nazerekanye nashobora no guhisha nkavuga nti nshya nanjye ndi umuntu numva nababariye abantu bangiriye nabi sinigeze nifuza guhora sinigeze numva nifuza ko nogira nawe umuntu nashobora kunyegeza iyo kote yanjye nkerekana kote iri foro yerekana ibintu byiza gusa ariko nibaza ko ibyiza ari ukwerekana niba hari ibyo uzi aho umuntu yabaye feke ukaba waherekana ariko na force ziwe nazo ukazerekana iyo habe y'iyo kote nzi uretse ko nsigura neza jave mevon kandi igitabo nandika ni igitabo kiri apolitike nta politike ninjiyemo sinashatse kujya gusigura fodiwo ngo uko yakoze n'uko yagize navuze nk'umwana w'imyaka icyenda avekereje z'umwana w'imyaka icyenda ibyo jyewe nabashije kubona n'amaso yanjye donc ibyo nabashije kubona n'amaso yanjye nibyo navuze habayeho hari ibindi binsiga cyangwa ibyabayeho umuntu akaba ari umuntu ashobora kuvuga ati ibi nabyo byagenze gutya nawe yovuga ibyiwe ariko sinibaza ko nushaka kunyegeza iyo kote hari nk'aho yabaye febre hari nk'ikintu yakoze kitari cyo ngo no kucyerekana ngo kugira ngo kugira ngo ngo ndamuvuge neza ari icyo gihe sinokwandika n'igitabo nofuma ndakireka aho kujya kwandika ibintu nka benshi nukireka kuko nta kibazo kiba kije gufasha umurundi n'umuntu wese uzogisoma tuzi ko diana afite umwanya ikibazo cya nyuma afite ni eske c'est une question ikibazo kiri direct coco papa wawe yari afise un demi frere yitwa evariste ntabwo ari demi frere c'est son cousin
ah sonkuza Yego.
yapfuye gute yapfuye gute variste
aro evariste euh, dapre abari bariho kuko hari na na nu- nu- numu- n'umukuza yarokotse yari ariyo bishwe ndanabivuga no mu gitabo euh, Mhm.
bavuga ko bishwe n'abafrodewu b'abahutu baje Mhm.
bica abagabo hari famiye zitatu ngo zari zahungiyeyo ndabivuga nda- Mhm.
nta- ntabyikura ko ariko ndavuga eh, donc eh, ibyo bambwiye abari bariyo umukuza wari uriyo na- n'abari bari guhiga ico gihe barabizi n'histoire izwe hari Mhm.
famiye ngo zitatu zari zahungiyeyo abagabo ngo barabica hama bafata abagore bari bari mu nzu barabaturira mu nzu bose abagore n'abana nuko Mhm.
bose bapfuye imiryango umuryango urazima completement
icyo gihe babishe mu nyuma ya papa wawe cyangwa imbere yiwe Ba- bapfuye vendredi nabo le même jour que nous sinzi niba Mhm.
bavuga ko bashobora kuba barabishe mbere quelques heures avant Se- twabanje kumva ibihuha tu- ndibuka ko duhari hari uwavuze ati ati bavuga ko kwa evariste babishe icyo gihe twe twari turi mu nzu nyine hari abas- hari abasoda imbere y'urugo ntawigeze asohoka uyu munsi wose ariko abantu bose Mhm.
bari- bari bazi ko ari ibihuha ntawumva ko hari ikintu cyabaye abantu bapfuye tubona abantu bahunga Mhm.
bajya mu ikambi ntawigeze akonfirma kuko ntawigeze aza kutubwira inkuru avuyeyo Eh, ku buryo na Mm.
papa nibaza ko yapfuye ataramenya ko izo nkuru arizo canke atarizo
oh baza ko bashobora kuba barapfuye mbere yacu ko twe ba- baje baduteye mu vers 14 heures bo bashobora kuba petete babateye imbere gatoya Sinzi.
mavambiti Mm, birashoboka ni uko jewe n'ivyo bibazo nararifise Ego.
sinzi ko hari ikindi nukumvira ko oya eh, Urakoze Richard Gashamu, cyane.
urakoze cyane rwose mugire umunsi mwiza aho muri canada muri otawa murakoze murakoze mego Mm.
Ah, madamu lidia numvise ibyo gashamwe richard ahejeje kuvuga aragarutse kuri umwe mu baryango banyu bahagufi bafanikiwe na papa wawe muri rusange waburiye abantu bangahe mu rwego rwo mu mirongo icenda na gatatu garidya Oh, sinzi ko nobasha no kubaharura Mm, Eh, uretse abo mu muryango wacu donc papa na basaza banje babiri urumva uyu mukuzo yitwa evariste yapfanye n'abana be batanu Eh.
n'umugore mm, hari n'abandi ba- b'abakuza ba papa nabo nzi bapfuye hari undi wapfanye n'abana batandatu si jamusubiyambya mm,
ya hakaba hari n'abandi ba ba onkle bagiye bapfa mm, bagiye bica ukwabo mm.
Oh, sindi- sindigera mparura ngo mbone na- mbabwire igitigiri ngo exactement aba bapfuye Mhm.
sin- sindabiharura twa ni benshi ubu no kuri kote hari n'abandi n'aba- n'aba onkle bandi bapfuye n'abana babo na na nyogokuru n'umubopere wa wa papa Mm.
Mm, ni ugukomera cyane sinaharuye ego ni ugukomera Yeah.
cyane turafise mu bandi bamaze gusoma kino gitabo madamu letitia ari mu bubirigi letitia ikaze ku ijwi rya amerika murakoze cyane ego turi kumwe na ah, madamu lidia twabatumiriye na kabazo canke intererano ufise umubarira
Ah, lidia mwiriwe murakoze cyane eh, kuma akakanya maze Mwiriwe.
gusoma igitabo cye ah, wewe nibajije ibintu byinshi cyane ariko hari ikibazo nyamukuru ah, nabonye nifuje kukubaza Aha.
Eh, lidia nakubaza esike mu by'ukuri nk'uyu munsi uramutse uhuye n'umuntu akakubwira ati dore uwamaze umuryango wawe dore uwishe so uri inyuma y'urupfu rwe n'abavandimwe bawe uwakwambuye abawe wakundaga ugasigara uri imfubyi ukabaho ubuzima bumeze kuriya nasomye buteye agahinda ni iki mu by'ukuri uhuye n'umuntu nk'uwo ngo bakakubwira ati n'uyu wakoze aya marorerwa yose wumva ari nk'icyo wamubwira Oh, icyo ni ikibazo ki- ki- ikibazo gikomeye kandi kitoroshe gusubiza ariko nagerageza kuko nshobora kubigerageza mvuga ndabivuga kubera ko ntamubona iruhande rwanjye ariko petete mubonye navuga n'ibindi ariko icyo nifuza Mhm.
numva namubwira mpuye nawe na ndazi ko ataba amerewe neza mutima uko biri kose nta muntu umena amaraso ngo agire amahoro uko biri kose biramutomanta donc ikintu ni ukwifuza ari nayo justice numva agiye nifuza ni uko uyu muntu yavugisha ukuri agatanga version yiwe kuko ababishe bo bagiye gutanga ibyo bihuha byo kuvuga ko babishe bafite igituma comme si kwica umuntu bigombera impamvu donc twamwishe kuko nawe yishe cyangwa twamwitse kuko twamwishe kuko ari umuntu mubi agatanga la vraie version igituma yamwishe n'ukuntu byagenze kugira ngo ahe n'isomo n'abandi bose bafite ibyiyumviro nk'ibyo ababera isomo bababwira ati "Ntimu- ntimu- nti- ntimugahubuke ntimukumve ibyo abantu bavuga cyangwa nti- nti- ntimukice donc abera isomo abandi nicyo kintu cyonyine numva ya- yagira nk'intererano ari nacyo namusaba cyonyine kugira ngo avugishe ukuri kandi kugira ngo icyo kintu atazagisubiramo anabwire n'abandi kugira ngo batazakigwamo nicyo namusaba gusa ubundi nkamubabara kuko kumubara ko naramubabariye akaba amahoro
urakoze cyane ndanyuzwe rwose urakoze cyane yego urakoze letitia ngaho mubiri igihe ubwire uwo munsi mwiza
murakoze namwe cyane bayi
lidia hari akabazo nshingira inyuma y'ikibazo gihejeje gushikirizwa na letitia abaza ati ari nkamwe uhuye n'umuntu yakugiriye nabi mu bakugiriye nabi hari abo mumaze guhura amaso muyanduka babona haba kera ukiri mu buhungiro tanzania congo mu rwanda hari uwo urabona amaso muyanduka mumenya ego twarahuye twarahuye kenshi ahubwo mama niwe nabona abaramutsaho akajya no kubaramutsa ajya kenshi narababona nkumva zishaka no kubaraba icyo gihe hari imbere maze gukura aho mariye gukura ntawe turahura ntawe turahura ngo tuvugane ndetse nabo niyo twahura mama akababwira ati he wa mwana akenshi ntibamenya kuko nari amaze gukura bamperuka mfite imyaka icyenda unari amaze kuha inkumi akenshi ntibashobora no kumenya ariko twarahuye bari mu burundi urumva ntibafunzwe nta n'umwe wafunzwe bose bari mu buzima bwabo twarahure hariho uragira intambwe akaza kwisabira ikigongo bwiwe wenyine
ikigongwe no pavoma ndazi ko nk'umukomandante namuze mu izina justin yari agerageje kuvugana mama aramubwira ati jevurema agerageza kwisigura ariko urumva aramubwira ati iyo ushaka abana ntibari gupfa n'umugabo ntiyari gupfa ati ndetse nubwo umugabo yari gupfa kuko yari anabyiteze iyo umuntu agiye muri politiki aba abizi neza ko ibyiyumviro bye bishobora gutuma anapfa kuko nawe yari abizi ashobora gufungwa cyangwa bakanyica atari ku abana kugira ngo mwice abana kuriya ikambi ya keke metre y'inzu yacu ntihagire umuntu n'umwe avuga ati abana ntibabakoreho ndetse no mu bamandateri abandi bagiye bapfa murabazi abenshi ntibabiciye abana kugira ngo baze bice abana bice n'abakozi ati bijya bashobora bakurikiza urumva agerageza kwisigura nabi nabi ariko urumva nta kigongo nta waje ngo avuge ati mbabara ku byo nakoze yego kundi murongo wa telefone turafite na diane ari mu bubirigi nawe ari mu basomye kino gitabo diane ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze twatumiye madamu lidia rinahadze kugira ngo ashobore kwishora ku bibazo byanyu bitandukanye akabazo cyangwa intererano
njye nawe mufite ikibazo kimwe ufite mu byo nasomye mu gitabo hari aho avuga ko yabonye viza yo kujya mu bubirigi mu bihumbi bibiri na kane hanyuma muri icyo gihe nta mpungenge yagize cyangwa ubwoba pardon yo kumva ko asize mama we n'umuvandimwe we giha ko abagizi ba nabi babakurikirana kuko hari aho yavuze yuko mu bihumbi bibiri na cumi ava mu bubiri asubira i burundi gushyingura papa we n'abavandimwe be babiri yuko mama we yamubwiye ngo atahe byihuse kugira ngo hatagira ikibazo none muri icyo gihe mu bihumbi bibiri na kane aza mu birigi nta mpungenge yagize yuko abe yasize i burundi se cyangwa icyo gihe bari bari mu rwanda ndakeka ko bakurikiranwa
murakoze diane impungenge impungenge nibaza ko nazihoranye ikora ko nk'uko nagiye mbivuga sinigeze nicara numva y'uko numva ko urupfu turi kumwe urupfu tugendana umwanya wose wose rushobora kuntwara cyangwa rugatwara abandi kandi impungenge nayo mfite si izo gupfa akenshi nabaga mfite impungenge zo kongera kubura abandi donc naje mu bubirigi mbizi neza ko ngiye ariko nsize abandi kandi nzi ko ndabasize bari basigaye mu burundi nzi ko bari kumwe n'aba bandi bishe n'abandi batwiciye kandi bazi neza ko n'abari abatemunjena kuko bazi ukuri badashaka ko bazavuga nari mbizi ko umwanya wose ushobora kumuhagara akambwira ko babishe ariko nta kintu ashobora kubikoraho njye naragiye kugira ngo nsubwe ubuzima bwanjye ngerageze kureba ko noramuka nkamara n'iminsi na mike ariko nari mbizi ko umwanya wose nari mbyiteze ko bashobora kugira icyo baba nta kundi nari kubigenza urakoze cyane diya namwe murakoze cyane kunyakira kugira umunsi mwiza ngaho mu bubirigi
namwe
mfatiye kuri ako kabazo ka diane avuga ati mu birigi ntiwigeze ugira ubwoba yuko mama wawe na diva ku batarasoma igitabo diva niwe musaza umwe wawe umwe wasigaranye umwe rudendemo uwo mwavukana bose yuko uzohava bagira ikibazo uravuga ati narahungiye muri congo ndahagirira ibyago urahava uja muri tanzania uvayo uja mu rwanda hose ukagenda urahura n'ibibazo bitandukanye abadatahura ko igituma lidiya avugisha abahutu abadatahura ko igituma lidiya wagiye uhura n'ibintu byinshi hoho mu bibirigi waratekaniwe warigeze wumva uvuga ati ndashitse ndaruhutse n'ubwo mama na diva bo bakiri muri kariya karere k'ibiyaga bigari
hano si no mu birigi gusa nabaye nk'uruhutse kubera ko urumva twabanje twabanje abenshi hari hari hari inzira zagiye zikorwa z'igitabo ariko zitari zo egizagitamo ngira kubasoma igitabo barabibona twabanje duhungira muri buvira ariko akanya gato turara ijoro rimwe tubandanya mu rwanda twari tugiye mu rwanda tutashye mama avuga ati reka ntahe iwacu ngira ngo aho nzahabonera agahembe ariko dutaha mu gihe kibi muri marise nonondi kati hama jenoside yakorewe abatutsi biratanguye urazi ko naho twahunze naho badwiga tugira imana dukizwa na famiye twari turi kumwe ya ambasade y'aho ndayegamiye tugarutse mu rwanda nyuma ya tanzania n'ingorane zo muri congo twagaruka mu rwanda muri nononsete twabaye nk'ugira nabaye nk'ugira agahengwe gato kuko nageze mu gihugu mbona ko bo bashobora kuba bumva isitori yanje baranyakira kuko baravuye mu ngorane zijya kumera nk'izanjye ariko naho zitameze nkazo nabaye nk'ugize agahembwe gato hanyuma tugiye mu burundi aho bugiye niho nashyemerera nabi aho amasezerano yarusha amaze kubasinye mama tereka dutahe kugira ngo njye guhamba abantu bacu mu cyubahiro turataha ariko njye numvise ko ariho ubwoba buhiciye kuko nabonye ko nsubiye muri ba bantu nsubiye ku zahandi nabonye za ngorane kumva uburundi igihe nabubonagamo kandi n'ubu niko biringira ndacyari ifuko ndabitapa niyo manutse ku kibuga cy'indege nkabona ninje mu burundi numva ninje muri insecurity numva ko umwanya wose nshobora gupfa sinzi igituma ariko ngira ni urwo rupfu twahuye narwo ntabanye narwo cyane ubwo urumva tugarutse mu burundi niho nahise numva ko nta mahoro mfite nkamaze nk'imyaka ibiri nshanja mu bubirigi nari nzi ko nkunda basiza atari heza ariko nta kundi nari kubigenza narabaho nkakira ubuzima uko buje kandi sinumvaga ko numvaga ko bapfuye ndababara kuko nzaba nsigaye ariko keke pa numvaga ko n'urupfu narwo ni ukuruhuka numvaga ari ukuruhuka sinigeze nishyiramo ngewe ko uwapfuye yagize ingorane cyangwa kuko ngewe ndiho nagize imana nabonaga ko uwapfuye yararuhutse arangije ibyo yagombaga gukora nanjye ndiho nk'uko ngifite ibyo ngomba gukora nihagera nanjye nzataha kandi ni nako mbyiyumvise sinigeze mvuga ngo ndashima imana ngo ngo ndanezerewe kuko ndiho ngo nagize imana kuko ndiho kuko mvuze gutyo ni nk'abapfuye bobo imana yabanga oya twese iradukunda umwe wese na misiyo yiwe iyo ayihejeje arataha nanjye nihagera nzataha abandi basigaye naho uvuga ati wabona ko gupfa bishobora no kuba kuruhuka na mama wawe hariho aho hageze bakamubaza umumenyeshamakuru abisomeye mu gitaramo amaze ati icyo wifuza ni ikati imyaka itanu gusa yo kubaho yoba inkwiye ni uvuga ko ngira ngo mwari mumaze guca muri byinshi kugira ngo umuntu avuga ati nubaho na mikenya nkarabe ingene umwana yegera imbere hama nkigira nkiruhukira mama yasabiye imyaka itanu avuga ati mbeho gusa kugira ngo abana bakure umwana agire cumi n'ine abe umuyaya arere musaza wiwe niyo yari heze yiwe yumvaga ko imana imufashije nkagira cumi n'ine haba umuyaya hari musaza wanjye izo bimusubije iyo niyo ari kwiyera yiwe ivuga ati iyi isubije noshima imana ariko ngo aramubwiye imyaka ubu safe igiye kuba vantwita ariho twarakuze iyo heve yansabira hazima ko imana itumbitse amasengesho byagenze ukundi donk urupfu yarabonaga ko twari tururimo jye sinumva n'igituma basaba imyaka itanu kuko jye sinabonaga ko n'iminota ibiri umuntu yoyimara muri kiriya gihugu
yego hanyuma garidia tugarutse gato mu ntara ya karusi karusi niho papa wawe yakomoka ego tugarutse muri iriya ntara ya karusi mwagiriye muri ibyo byago kuri abantu kugira iki mugahunga mukagira iki n'intara ubundi muri kahise k'uburundi ivugwamo ko yiciwemo abatutsi benshi cyane rwose bakavuga ati nimba hari ahantu hiciwe abatutsi mirongo icenda na gatatu benshi nubwo buriya bwicanyi bavuga ko bwinshi bwahitanye abatutsi mu ntara ya karusi kuki papa wawe ari mu bagiye hari ico wiyumvira kuki baba baramwishe yari mu bwoko bw'abatutsi
aho rero niho niho niho byugariye ndetse bakaba binatandukanye n'iby'abandi uwo ntiyazize ubwoko nk'uko abanyakarusi benshi b'abatutsi bazize ubwoko bwabo we yazize ibyiyumviro vyiwe kuko yari yaragiye muri fodobu akaja mu mugambwe uriya majorite y'abahutu uko kwiyumvira gutandukanye n'uko abandi biyumviragaho kuko haba hari amastereotipe umututsi aja muri fona umuhutu akaja muri fodebu kumva umututsi k'ijya gihe igiye muri fodebu akenshi babafata nk'abatretre nk'abantu nk'abantu marginale batiyumvira kimwe n'abandi sinzi ukuntu bavuga tretre mu kirundi ariko ni ukubaba babahemu batagiye ku murongo ya mayidayivasi nyine umuntu agomba kuja umuntu agomba kuja umuntu yiyumvira ukundi kuntu kutameze nk'uko kwaba iwabo biyumvira icyo ni icyaha cyari gikomeye yari akoze ndetse yahaniwe kurusha n'abahutu bari muri shodebu niko babivuga kuko urumva we nonsema baramwishe kandi bica n'abana kandi nibaza ko urufete yo kwica abana ari cyo kintu bahereyeho bashaka kumugerekaho amajambo yose bavuze kugira ngo basigure kuko hari benshi benshi n'ubu bari muri fodebu nkawe bari bazi yuko nka guverinoma y'abantu rwa kera yoba yarahungiye muhira kuko yavuga ati kujya ari umututsi ngira ngo abasudabo ntibamwice reka mpungire ndandakirirayo hari abantu ba fodebu bari bazi ko aricyo cyamuzanye batari bazi abandi icyatumye guverinoma rwa kera iyo twuva hariya ariko urumva kuba yari umututsi ibyo si byo barabye ahubwo babonye ubuhemu muri gahesa ni umututsi amutusi yagiye muri fodebu aricwa ndetse yicirwa n'abana
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya na muri isanga rino munsi mwumvise ibyo turiko turayaga turiko turagaruka ku gitabo la cicatrice ca madame lydia ininahazi dusabe imbabazi abakunzi b'ijwi ry'amerika mu rwanda mu burundi muri tanzania malawi abamaze kutumvira amatelefone yanyu turiko turagerageza kubatora ariko ntibikunda n'ivyuma bidukundira turaza kubahamagara nk'uko vyama muri muri isanga ariko tuje mu bufaransa kwa uh, didier ari mu bamaze gusoma kino gitabo didier ikaze ku jwi ry'amerika
uyi murakoze kunyakira ku ijwi ry'amerika diane ego akabazo
ndasuhuza rumva ikiganiro ego twaguhamagariye madamu lydia kugira ngo ashobore kwishyura ibibazo byanyu bitandukanye ku gitabo ciwe la cicatrice turi kumwe ku murongo wa telefone nta mbundi bibazo nta bibazo byinshi mfite ku gitabo naragisomye neza ahubwo namushimiye ingufu yagiranye gutanga temwanyaje kuko ntabwo ari abantu bose bashobora gutanga tumonyaje ku bintu byaba byamushikiye byamubayeho mu gitabo cye nakunze ahantu avuga ko mu bundi bwicanyi bwakorewe papa wiwe na basaza biwe ku wundi kintu yabonye nawe ati ntiyica ubwoko yica umuntu wenda ku giti cye nuko ubundi aragisigura mu kigo cyangwa mu kinyarwanda n'ubundi urwango layene na padetini bisobanuye ko urwango rutagira rutagira ubwoko ko buri wese ashobora kugira yaba umuhutu umututsi umutwe ashobora kugira urwango muri we atitwaje ubwoko ikindi gice nakunze ni uko yihaye imana yakira imana imufasha kubabarira abantu bamukoreye ibintu amahano yo kwica papa wiwe na famiye ye n'abasaza biwe ashobora kubabarira kugira ngo akomeze ubuzima bwiwe yabababariye ko burya gutanga imbabazi abantu barabivuga ariko hari abenshi batabishobora kubikora n'ibyo namushimiye cyane mu gitabo cye ku buryo iyo umuntu akomeje urwangano aba yihemukira kuri we bitanga gutanga imbabazi bitanga bitanga amahoro mu muntu ku giti ciwe
murakoze cyane didier murakoze
ok kuraje waradu waradutinyuye abantu bose watanze ingufu buriya riziya ushobora abantu benshi bashobora gutinyuka kubera ubutumwa waduhaye muri mu gitabo cyawe cya resikatrice ni ingufu bisaba ingufu gutanga temoyanyaje nubwo waba bitoroshye turagushimiye kuri ubwo butemoyanyaje waduhaye
urakoze cyane kubwe umunsi mwiza ngaho mu bufaransa riyo oke namwe mugire umunsi mwiza
murakoze murakoze mu banditse ubutumwa harimo uwitwa gilbert dushime yabucishije ku rubuga rwacu rwa facebook avuga ngo ndifuza ico gitabo kuko kirakomeye ngo mumbwire ukuntu nokironka ndi mu burundi lidia
Alors, igitabo edition iwacu na Antoine Kabura bari baragerageza uko bishoboka kugira ngo igitabo kibashe kwinjira mu Burundi ntibyoroshye ariko biri mu nzira kandi gishika kizoba kiri muri libari Saint Paul donc tuzobabwira nikimara kugera mu Burundi bazobamenyesha ariko turizera ko d'ici la fin du mois kizoba cahageze Okay. hanyuma ku bandi kuko uh, tubaza abamaze kugisoma twasanze ahanini ari uh, diaspora bari mu bubirigi mu bufaransa bari hehe kuki kimaze gushikaho handi hose ushobora kukigura biciye ku buhinga bwa none we warakironkaga lidia ego arakironka kiri kuri amazon mm. ashiramo uh, ibinazwe lidia sentamo canke agashiramo la cicatrice mm. uh, aca akibona kuri amazone aba ari muri bihugu by'uburaya no muri amerika bo barakibona fasirima ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turafise na cesar mu gihugu c'ububirigi cesar ikaze ku ijwi rya amerika murakoze cyane ego twabatumiriye uno munsi madamu lidia ninahadwe sentamu ku kitabo ciwe la cicatrice yanditse uri mu batubwiye ko amaze kugisoma akabazo cawe kawe canke intererano
eh na nasomye igitabo cya lidiya ariko nahise ikibazo nari mfite kajyanye na na n'ibihugu yaciyemo bitandukanye nyuma yo kuva i burundi aho yari amaze kugera kugira pamiye yari imaze kwicwa bahunga bajya muri muri zayire à l'époque hanyuma no muri tanzania ubwo rero nari natekereza icyo gihe ko yari afite umumama wiwe w'umunyarwandakazi ese ntiyaba yaratekereza nko kuba yaza mu rwanda wenda ko icyo gihe byashobora yuko mu rwanda yaba afite wenda ariko ishobora kugira ituze riduta ibibazo ibibazo guhura nabyo muri muri congo no muri tanzania nyuma ntabwo ikibazo nari mfite
lidia
urakoze seza icyo ibyo mama yari abyiyumviriye ariko kubera ko yumvaga ko agomba gusura mu burundi kugira ngo ahambe abacu iteka yumvaga ko agiye mu rwanda hari yaba agiye kure kuko deja twari tuvuye mu rwanda duhunze jenoside yakorewe abatutsi imaze kuba amenya ko umuryango we bose bashize urebye hari hasigaye abana abakuru be n'abasaza be bake akumva ari nta kintu kimuhutisha mu rwanda akumva ko yabanza guhamba ndetse nyuma yo guhamba akaba yajya mu rwanda yumvaga ari ibintu bizaba vuba marahezuma iriya ntambaro muri congo nayo birateye dusanga hariya kandi tutarasubira kujya guhamba nzi ko nsubije ikibazo
ntibagisubije neza kabisa niko kantu nari mfiteho numvaga mfiteho numva nkurikije ibyo wahuye nabyo ntabwo ari byiza ko mu rwanda nyine byashobora kuba byoroshye ariko ariko ndabyumvise impamvu hari impamvu zumvikana murakoze cyane urakoze cyane seza ngaho mu bubirigi murakoze namwe ego harimo umwe mu bagisomye mu gihugu cy'ubufaransa wewe ntiyashimiye yuko tumuvugisha canke tumuvuga amazina ariko aragushimira bivuye ku mutima avuga yuko wagize ubutwari mu kwandika kuri kino gitabo majambo ye yavuga ati ndiko ndagisoma ni nkaho namambona umenga uriya mwana w'umukobwa kiriya gihe yari afise umumarayika aza aramuvana hamwe amushira ahandi atanga akarorero yerekana ati hari haho bagera ntibabe bafise ikintu co gufungura ariko we bakakironka ugasanga hariho uko bigenze kugira ngo ibibazo arimwo abironke mugabo akagaruka akavuga ati karusi yanditse ko ariyo yagiriye ibibazo n'intara yatubayemo ubwicanyi bwinshi ngoba ngo utegekanya kuzohava wandika ku byashitse muri karusi muri rusangi uhereye ku byagushikiye wewe aho ngira avuga ati waratubwiye ibyawe ariko hari umugambi ufise wo kwandika muri rusange ku vyabaye muri karusi garide ndumva ni proje ni proje ikomeye yampaye pouvoir numva nshobora kuba ntafise canke ntibona ko je natanze juste mon témoignage mvuga ivyambayeho ariko nibaza ko petete naba narafunguriye umuryango n'abifuza bose kwandika bibaza bati twabigenza gute twoca he icyo nashaka kubabwira ni uko kwandika bisaba ingufu ni muri wowe gusa ibisigaye umuntu ntiyumvire ngo amahera ndayakura he ngo biragenda bite bandike bandike kandi bandike ibyo babonye bandike ibyo barisira uko bazi badashaka kwagirizanya cyangwa gushyiramo urwango abandi bandike kugira ngo hagire amateka asigara kandi nibamara kwandika abazogisura bazoboneka ntibigombera ubushobozi bwinshi ntibigombera amahera bigombera juste rukohaje iva muri wowe ukandika ibyo wabonye ibyo kwandika no kuri karusi sinzi niba vuba ndayifise ubu ariko petete ntawumenya ngira ashobora kugira opportunité yo guhura n'abo bantu bari bari karusi icyo gihe umwe wese akambwira nka témoignage yiwe niba nshobora kugira icyo ndamufasha nkamufasha kubyandika ibyo nabyo twobikora tukandika amateka y'ikarusi uko yagenze twogerageza ariko tubonetse nta iyo poroje ntayo nari mfite vamo
hanyuma mu gitabo hariho handi uvuga yuko ubwoko bwose bwibaza ko bwaba bufise ukuri ku mubabaro bwaciyemwo amabi yaje abugana ibi bije byongera ku bandi bakomeje kumvikana bavuga yuko ukuri ku byabaye mu burundi gutandukanye nimba muri karusi harapfuye abatutsi hariho n'abahutu bahapfuye nimba imurambye harapfuye abatutsi hariho n'abahutu bahapfuye aho bakahagarara bavuga bati ukuri ku byabaye mu burundi kuba kwinshi Lydia kuri iki gitabo cawe wewe ivyo waciyemo n'ivyo wanditse uhagaze kuri iki kibazo c'ukuri ku vyashikiye igihugu c'u Burundi koba kwinshi canke amabi yaciye mu Burundi yohabwa izina je nibaza yuko dukwiye kuva muri mu kintu cyo kuvuga ngo ubu bwoko ni bubi uwo ni bwiza umwe wese agakwega yikwigira akavuga ati nitwe twaguwe nitwe ba victime nitwe bishe bajya n'abicanyi nibaza ko Burundi aho bugeze ubu twamaze kwibona yuko amoko yose yaricanye bashobora kuba bapfuye batangana bitewe n'ibiza byagiye biba guhera muri za sosanduza ntari cyangwa sosansanke tugenda twumva amateka y'ababashije kubyandika cyangwa kubivuga bagiye batandukana bitewe n'iyo periyode yari irimo ubwoko bwose bugapfa umuntu wese yiha avuze uko ibintu byagenze n'undi akavuga ntihagire uhagarara avuga ati twebwe ubwoko bwacu nibwo bwiza cyangwa nibwo bubi nibaza ko twese twokira tukavugisha ukuri hamwe tugashyira hamwe nk'abarundi kubera ko nicyo kiri ngombwa abapfuye ni abarundi peramporte ubwoko bari barimo donk uburundi bwabuze abana babo kuvuga rero ngo uri umwana kwa kanaka nanjye ndi uwo kwa kanaka bajya nibo babi nibaza ko naho byo tugeza kandi naho ni nabyo byatugejeje aho tugeze ubu habi harageze rero ko twese twumva yuko uburundi bwabuze kandi ko twese twabuze uwapfuye wese yaba umuhutu umutwa cyangwa umuganwa cyangwa umututsi bose n'abarundi kandi tukwiye kubabarana n'abababaye
hanyuma garidia muri urwo rugendo we waciyemwo waruciyemo mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu uh, hari abaruciyemo iyindi myaka itandukanye guhera mu bibiri na cumi na gatanu tukaduga za mirongo irindwi na kabiri imyaka myinshi yagiye icamo ugusesa amaraso mu gihugu c'u burundi ku bwawe wafashe umwanya usubiramo umuvyo waciyemwo usanga ari igiki gituma ivyo bibi nk'ivyo biguma vyisubiriza mu gihugu nk'ico hakabaho inzanko hakabaho kwicana baba bapfa vya politiki baba bapfa ivy'amoko hari impamvu nibaza zishobora kugera kuri nko zibiri canke zitatu hariho ku hariho l'impunite kudahana kudahana birababaje kubona abagiye bakogora amarorerwa yose abagiye bayakora ugasanga baricaye aho ntibahanywe hama bakabana na ba bandi bagire nabi hama umwe bagire nabi nabo bakura afite iyo nzira yo kumva ko azihora aho rero niho bitangira hagize akantu gato kaba uwo muntu acavuga ati reka ahubwo nihore ngize imana mbonye aho mpera hariho kudahana hariho kutavugisha ukuri hariho no gushyira urwango mu bana kuko nabonye ababyeyi bafite igikorwa gikomeye ni nacyo numvaga ko mu gitabo nanditse singira abana banje bishoboye nabwira abana b'abarundi kuko ntibaza ko ari nka generasiyo zamaze kuba futini ariko nabivuga udashobora gusura kubwira ikintu batemera ariko abana nabonye abana ari abantu bakomeye kandi aribo burundi bw'ejo niyo tutababwira ukuri tubabwira urukundo tubabwira yuko nta bwoko bubi buhari ibintu bizobandanya nidukura bumva mu masaro nzi ko turidoga tuvuga ngo bajya abahutu ni babi ngo bajya abatutsi ni babi umwana azokura avuga ibyo abo nibo bana nahuye nabo nanjye bantukaga bampora ukundi ukibaza uyu mwana w'imyaka cumi n'itatu ariko aragutwa ngo amututsi we umwana w'inzoka ukibaza uyu mwana ahantu yabikuye nta handi yabikuye yabyumvise mu masaro yumvise na nyina babiganira yanyuze muri famiye ibyo bavuga iyo atabyumva ntaba yarabivuze donc abana bacu tubigishe buri mu rukundo tubigishe yuko nta bwoko bubi tubigishe ko abantu bose ari abantu kandi bakwiye kubaha umuntu uko ari kuko uko yavutse ntiyabihisemo kandi nuko yiyumvirana ko akora umubahire mu gihe ntawagiriye nabi yumve ko we afite uko yumvira n'undi afite uko yumvira icyo kintu kimwubahire bubahane bakundane ubundi ibintu bigende neza ariko ntihabaho kutavugisha ukuri ugasanga muri sosanduze hari abavuga ngo nitwe bishe gusa abandi bati nitwe bishe gusa ntibavuge bati hari abahutu bapfuye hari n'abatutsi bapfuye kugira ngo abantu bose bashyire hamwe bumve ko ubundi bwabuze ibyo bintu nibyo bizagenda byatiza urwangano tugakomeza muri ibyo rero niba igitabo cyane gishobora kugira icyo gifasha kugira ngo basi abana bato bakure bumva yuko ibyo bintu by'amoko vema bikwiye kubavamo n'ibyo bintu byo kutiyumvira kimwe n'ubundi bikwiye kutaba impamvu yo kwica umuntu turiho turibumbisha nitwe duhomba duhomba abarundi bose duhomba abo twica mwe duhomba n'abajya bishe kuko iyo umuntu yishe burya nawe aba ahombye si umuntu aba akiri umuntu cyangwa niba amufunga ni impano burundi bubuze donc tugerageze gusigasira mu bo dufite tugerageze gutanga urukundo twigisha urukundo abana bacu nicyo cyonyine cyatuma tudasubira muri ibi bintu twaciyemo ubu rero lidia la cicatrice igitabo cyawe gifise uwo mutwe nabivuze nk'itangura muri make yuko hageze igihe bikanka yuko by'ukuri iyo nkuvu yawe uyerekana mu gitabo abagisoma aho bazoyibona ko hagira n'igihe ugasiga ko agasiraje kirabura mugabo hashushe bikaza bikaguseseka ko wabigira kugira ngo ntiboneke iyo nkovu ubu aho ugeze inkovu yo ku mutima yarakize nimba yarakize gukira inkovu niko kwibagira cyane oya gukira inkovu si ukwibagira malheureusement burya retromatisme zozo nibaza ko umuntu arwana nazo sinzi sinavugira bose ariko retromatisme zo ziracarimo ziracarimo urumva ni nkaho nakubwira niyo ngeze mu burundi manutse no ku kibuga cy'indege numva insecurity numva urupfu turi kumwe numva nshobora kumanyira wose izo traumatisme ntizihera uraryama ukarota nkarota nabi ndacarwana nabyo urupfu ndarubona ndumva deboye ndagira dekosha mbi ariko sibyo binganza sibyo binganza ndazi ko sisitema pase birimo igihe ni inkovu jisitoma ntizadisiparesheje igikomere cyarakiza ariko inkovu zirahari kandi ziragira ngo zinyibutse ko ibintu byabayeho donc hari ibintu sinibagira birimo ese ubumwe zirahari bijya nanditse biri muri jyewe hari igihe bintera bikanyuzura nkabibona nkarwana nabyo ariko ntibinesha kuko ndavansa ni inkovu mfise ni ubumuga navuga ko ari nk'ubumuga kelkepa ariko butambuza kubandanya kandi nkabandanya ubuzima neza akajambo ka nyuma wubwira abariko baradukurikira baba abafise ivyo bikomere vyo ku mutima vyo ku mubiri baba abahura n'abo bantu bafise ibikomere baba bakorana navyo kuko watubwiye ati jewe ko byatanguye barambaje ati ndi umuhutu canke ndi umututsi gutyo igitabo mba natanguye no kuciyumvira n'iki akajambo ka nyuma wubwira muri rusangi abatwumvirije bose ni akayigarite
akajambo ka nyuma nibaza ko nubabwira ikintu naba narakuye muri muri izi ngorane zose umuntu yaciyemo ikintu naba narize gikomeye apa yo kuvuga yuko atari ubwoko bwica ikindi kintu naba narakuyemo ni ukutigera umuntu atakaza kwizera ukavuga uti ibi biriho uno munsi ejo bishobora guhinduka ukicara uzi neza yuko niba ubabaye uyu munsi ibintu bikaba bitameze neza umenya ko mu masegonda make byose bishobora guhera ukamererwa neza kandi niba wumva umerewe neza ukaba ufite umuryango ukaba ufite amahera ukaba ufite ibintu byose ukaba ufite na rasanse umenye ko umwanya uri wose bishobora guhera ugasigara nta kintu ufite donc mu buzima twige kubaho duciye bugufi tubeho nk'abashobora gupfa ejo kandi tubeho dufite biti yo gukwirakwiza urukundo no kubana neza tubeho neza kandi tubane n'abandi neza tumenye yuko ibyo dufite atari ibyacu dushobora kubibura ariko tumenye yuko niyo bitameze neza ejo bishobora kugenda nuko rero lidia ininade se nta mutu gushimire cyane kuri kino gitabo cyawe la cicatrice ejo niho twongera guhamagara uzotwitaba nk'uko wabikoze
urakoze cyane byane ndanezerewe rwose ko wampaye akanya ko kugira icyo icyo tuganira ego tugasaba imbabazi cyane rwose abakunzi b'ijwi rya amerika bari batwandikiye ari benshi mu burundi mu rwanda mozambique malawi tanzania na uganda basaba ko tuyaga amatelefone byatwankiye uno munsi ntitwashobora guhamagara ku mugabane wa afurika ariko abo twahamagaye bose tukayaga i buraya n'ubwo hamwe amerika mwakoze cyane iki kiganiro mushobora gusura kucumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com mukanagisanga kuri youtube yacu ari vewa radiyo yacu kuri mikoro mari kumwe na Jodiane nahazwe ndabikiranuye ndabifuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose naho ubutaha